Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo kuri uyu wa gatanu departoma ya leta zunze ubumwe za amerika yasohoye icyegeranyo kigaragaza uko iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rihagaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagirubusa yadusomeye ibivugwa ku rwanda aratubwira bimwe na bimwe mu byo icyo cyegeranyo kivuga ku rwanda iyi raporo ya departoma ya leta zunze ubumwe za amerika yasohotse kuri uyu wa gatanu ku burenganzira bwa muntu ku rwanda ifite incamake ku isura y'u rwanda mu nzego zitandukanye mu bikorwa by'ingenzi iyi raporo ivuga ko byabangamiye uburenganzira bwa muntu birimo ubwicanyi bwa hato na hato kuburirwa irengero ku mpamvu za politiki bikozwe n'inzego z'umutekano iyicarubozo n'ibikorwa by'ubugome ibitari ibya kimuntu n'ibindi yita ko ari iby'urukozasoni byakozwe n'inzego z'umutekano iki cyegeranyo kiravuga ko bagiye bafungirwa mu magereza no mu bigo by'inzererezi mu buryo bubi kikagaruka ku itabwa muri yombi rya hato na hato hato bikozwe n'inzego z'umutekano zititaye ku mategeko kikavuga barenze iminsi y'igifungo cy'agateganyo iteganywa mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi ihonyanga ry'ubwigenge bwa muntu n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bwo guterana kwishyira hamwe uburyo habaho imipaka ntarengwa ku bwisanzure bw'itangazamakuru n'imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta imipaka ku bwisanzure mu kwitabira ibikorwa bya politiki ndetse no kugira ubushobozi mu kuba hari uwahindura umurongo wa leta ku kijyanye n'amatora aboneye itotezwa itabwa muri yombi no kwibasirwa kw'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi abagombye gukora ubuvugizi ku burenganzira bwa muntu icuruzwa ry'abantu n'imipaka idasanzwe ku burenganzira bw'umurimo n'ibindi incamake y'iki cyegeranyo cya departoma ya leta zunze ubumwe za amerika ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi isoza ivuga ko guverinoma yateye intambwe mu gukurikirana cyangwa guhana abayobozi babigizemo uruhare barimo abo mu nzego z'umutekano gusa ko umuco wo kudahana bamwe mu bayobozi b'abasivile na bamwe mu nzego z'umutekano ukiri ikibazo ingingo ku yindi iki cyegeranyo cya departoma ya leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko raporo nyinshi zagaragaje uburyo leta yagize ubwicanyi bwinshi bihabanye n'amategeko kigaragaza ko mu kwezi kwa karindwi umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch watangaje raporo igaragaza ko abantu mirongo itatu na barindwi bishwe n'igipolisi n'izindi nzego z'umutekano mu burengerazuba bw'u rwanda hagati ya bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi bazira ibyaha bito bito birimo ubujura bw'ibitoki uburobyi butemewe n'amategeko abambukiranya imipaka binyuranije n'amategeko human rights watch ikavuga ko ubwicanyi nk'ubu no kurigiswa kwa bamwe bigamije bigamije kubiba ubwoba mu bantu mu ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko no guca intege abarwanya gahunda za leta n'icyegeranyo ariko bwana johnson businge minisitiri w'ubutabera w'u rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yatangaje ko cyuzuyemo ibinyoma komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda nayo yavuze ko iki cyegeranyo cya human rights watch ari ibinyoma inagaragaza bamwe bavugaga ko bapfuye bakiriho gusa human rights watch igarukaho na departoma ya leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko bamwe mu batanze ubuhamya bwabo bivugwa ko abo bishwe n'inzego z'umutekano nyuma ngo baje guterwa ubwoba ivuga ko ibivugwa na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nabyo ari ibinyoma raporo ikavuga ko leta y'u rwanda yatangije iperereza ku birego bya human rights watch umwaka urangira hataramenyekana icyarivuyemo ku cyo kuburirwa irengero rya hato na hato departoma ya leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko hari ibyegeranyo byinshi bigaragaza ko hari ababurirwa irengero bigizwemo uruhare na leta iravuga ko ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri madame violette w'amahoro ufite ubwenegihugu bubiri bw'u rwanda n'ubw'ubwongereza kandi utunzwe n'umugabo wo mu ihuriro rnc ryo muri diaspora ritavuga rumwe n'ubutegetsi ubutegetsi buriho mu rwanda yaburiwe irengero ubwo yari aje gushyingura umuvandimwe we icyo gihe ngo leta yanze kwemera ko ariyo yari imufite mu gihe cy'ibyumweru bitatu nyumiza kugaragaza ko imukurikiranyeho ibyaha by'ubugambanyi haravugwamo kandi bwana teofile ntirutwa uhagarariye ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritarandikwa wafashwe n'igipolisi ndetse na bagenzi be bagera ku icyenda mu gihe abandi ngo bahise babonerwa ubwunganizi mu mategeko ntirutwa we ngo yari atazwi aho aherereye mu minsi cumi n'umunani kugeza igipolisi cyemeje ko aricyo kimufite ngo cyamukoreye iyicarubozo mu minsi itatu ahanga imiryango ikorera imbere mu gihugu yavuze ko leta yivanga mu mikorere yayo kandi ko nta bushobozi ifite bwo kubikoraho iperereza ku cyiyicarubozo departoma ya leta zunze ubumwe za amerika igaruka ku byegeranyo birimo icya human rights watch cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yagaragaje ko abagera ku ijana na bane bakoreye iyicarubozo mu bigo bya gisirikare abo ngo bakoreye ibikorwa by'ubugome birimo kubazika ku mashanyarazi kubakubita bikabije n'ibindi bigamije ko bemera ibyaha no mu bigo by'inzererezi bya bigogwe mudende na tumba benshi muri bo nk'uko human rights watch bivuga ngo bagiye babibwira umucamanza kandi departoma ya leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko kugeza ubu nta n'umwe mu nzego z'umutekano urahanirwa ko yakoze iyicarubozo mu rwego rwa politiki iyi raporo iravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa uwo ari we wese washatse kunenga gahunda za leta inzego z'umutekano zamutaga muri yombi bakamushyiraho ibyaha birimo ibya jenoside aha kiragaruka kuri madame victoire ingabire perezida wa fdi inkingi bwana deo mushayidi na dr theoneste niyitegeka bakomeje gufungirwa ibyo byaha hari kandi koroneli tom byabagamba wari ukuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu na generali frank rusagara muramu we mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bakatiwe umwe imyaka makumyabiri n'umwe undi makumyabiri ku byaha birimo ibyo gusebya ubutegetsi uru rubanza ngo rushingiye kuri politiki kuko hari abatangabuhamya batigeze bagera mu rukiko ngo babazwe nka kapiteni david kabuye ngo wafunguwe kuko yashinja aba basirikare banavugamo ifungwa ry'umunyapolitiki diane shima rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda bakavuga ko inkiko z'u rwanda zimuburanisha ku byaha by'inyandiko mpimbano no guteza imvururu muri rubanda abandi basanga bishingiye kuri politiki muri iki cyegeranyo banavugamo uburyo leta yinjira mu buzima bwite bw'abantu ku giti cyabo bakavuga ko nubwo amategeko abibuza hari ibyegeranyo byinshi bigaragaza uburyo leta yagenzuye ingo ingendo z'abantu ibiganiro kuri za telefoni imeri n'ibindi ku birebana n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'itangazamakuru departoma ya leta zunze ubumwe za amerika mu cyegeranyo cyayo iravuga ko leta yashyizeho imipaka ku buryo budasanzwe ititaye ku cyo amategeko ateganya ikavuga ko abanyamakuru bakunze kuvuga ko abategetsi babahata ibibazo bakabatera ubwoba rimwe na rimwe bagata muri yombi abanyamakuru bafite ibitekerezo byafatwa nk'ibindenga leta ku ngingo zikarishye kandi ngo rimwe na rimwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rmc rwaritabazwaga kandi ko bamwe mu banyamakuru mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuze ko rmc yatakaje ubwigenge bwayo nyuma y'uko uwari umuyobozi wayo bwana fred muvunyahunze ngo hari abanyamakuru bavuze ko abayobozi ba rmc bashyirwaho ku bushake bwa leta ku bwisanzure mu mikoreshereze ya interineti iki cyegeranyo kivuga ko nubwo amategeko ateganya ko itangazamakuru ryarikoresha mu kwakira amakuru kuyakusanya no kuyatanga ariko ngo siko biri kuko hakiriho ibikorwa byo gushyiraho imipaka ku mikoreshereze ya interinete byiganjemo ibyo gufunga imbuga kubera kugenzura ibikorwa byose byo kuri interinete guverinoma ngo yashinze imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu biganiro mpaka no gutera ubwoba batanga ibitekerezo byafatwa nk'ibinenga leta iki ni icyegeranyo kirekire cy'amapaji mirongo ine n'arindwi bigoye kuvuga ibigikubiyemo cyose reka duhirinire ku kuba kigaragaza uburyo leta y'u rwanda yateye intambwe mu gucyura impunzi ku buryo kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane jenoside irangiye abasaga miliyoni eshatu bamaze gutahuka kigaragaza uburyo yacyuye abari mu ngabo z'u rwanda zatsinzwe ikabasubiza mu buzima busanzwe bamwe ikabavanga n'igisirikare kiriho iki cyegeranyo kinagaragaza uburyo leta y'u rwanda ifite ubushake mu kwakira impunzi no kuzifasha kubona iby'ibanze ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr gusa kigenda kigaragaza utundi tunengere kitabashije gukemura nko kuba itarigeze ikora iperereza ryimbitse rivuguruza ibyakunze kuyivugwaho ko ifata urubyiruko rw'impunzi z'abarundi rutoza gisirikare aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi ishyaka iprona riravuga ko rizahamagarira abayoboke baryo gutora yego muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga ibyo byavuze byavuzwe n'umuyobozi w'iryo shyaka mu nama y'abahagarariye iryo shyaka mu ntara zose zigize uburundi ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka iprona oye iprona komera iprona tsinda gerere nguvu ifebe oye
uwo ni albert gashatsi arongoye umugambwe w'abadasigana iprona ariko ashikiriza abitabye iyo nama isanzwe aho umugambwe arongoye uhagaze ku bijanye n'amatora y'ibwirizwa nshingiro yimirije hari nyuma y'inama ya komite nkuru y'umugambwe albert gashatsi yashikirije icafunditswe ku vyerekeye amatora y'ibwirizwa nshingiro abagize komite nkuru y'umugambwe bashimye igikorwa kimaze gukorwa n'indongozi z'umugambwe hamwe n'ibiro nshingwabikorwa ya komite nkuru y'umugambwe baca bafata ingingo zikurikira ko umugambwe iprona uzokwitaba amatora y'ibwirizwa nshingiro yo kwigenekerezo rya cumi n'indwi rusama umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani bemeje ko umugambwe w'abadasigana iprona uzotora ego kubera ko intererano watanze zakiriwe kandi kubera ko ibibazo nkoramutima waharaniye biri mu masezerano yarusha byagumijwemo muri iyo nteguro y'ibwirizwa biyemeje kuzosigurira iyi ngingo abadasigana bo mu gihugu cyose abitabye iyo nama bakenguruka ibyo bashikirijwe n'indongonzi z'uwo mugambwe uharaniye intahe yo kwikukira k'u Burundi Nahimana Marisiyana na Nduwabike Izayi bari bitavye iyo nama bavuye mu ntara ya Kayanza bari mu bakengurutse ubutumwa bahawe iyo nama nkuru y'umugambwe ukuntu yabiteguye ni byiza kandi twabishimye kuko natwe tugiye kubibwira abandi badasigana baze batoreye yego mwibwirizwa shingiro rizoteza imbere abarundi n'abarundikazi bose bakire neza nk'abadasigana na cyane cyane ko umuganga w'adasigana wagize wagize uruhara mu guhinyanyurwa bw'izo bashingiro nta ngwana tubonamo ko bamaze gusigura ingene bari babyize bakaruka n'umuntu yaserukiye umugambo mu mugwa wo kurihinyanyura nta ngorane naho biri uko abo badasigana babwirijwe ijya amerika ko ibyo kutihanganiranira byibonekeza rimwe na rimwe muri iyo ntara yo mu buraruko bw'uburundi hagati y'abanywanyi b'imigambwe bamwe bamwe hariho abigira utw'inzuki zigira mugabo iyo baciye babishikiriza mu ntwaro baca babamira ntibasubira kandi si bo baba babatumye oya sibo baba babatumye mugabo iyo umuntu abishikirije abo mu ntwaro usanga babamiye bigasubira uko byari bimeze aho bamwe babiterwa n'utuyoga ugasanga biyamiriza ngo zijya mporona ariko mu kamwanya babivuze ntibisubiye umugambwe w'abadasigana iprona ufise ubundi butumwa ku badasigana no ku barundi bose ubwo butumwa bujanye n'inyifato bogira mu biringo vy'amatora vyimirije mu burundi komite nkuru y'umugambwe w'abadasigana iprona isabye abadasigana n'abandi barundi bose ko botekana bakaguma bafatanye mu nda muri kino kiringo bongere bazokwitabe amatora mu bwitonzi ntangere abagize komite nkuru basabye leta y'u Burundi ko yobandanya icungera umutekano w'ababa mu Burundi bose cyane cyane muri kino kiringo c'amatora y'ibwirizwa nshingiro kandi yongere ibandanye yubahiriza icyiyumviro cy'uwo ari we wese gishyikirijwe hubahirijwe amategeko y'igihugu aberi gashatsi yahamagariye abadasigana kuri w'imana kuzotora ego ibwirizwa nshingiro mu gihe bibujijwe bwaba ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cyangwa umugwiseni ujejwe amatora mu Burundi izo nzego zose zama zashikirije ko kwigisha gutora ego canke oya ibwirizwa nshingiro ataragera bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka na Eric bagira ubusa ndabashimiye mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo y3 akadomo radio yacu vwa akadomo com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
umubare munini w'urubyiruko batekereza ko bakeneye hafi isi yose n'ibiyituye kugira ngo batere imbere nyamara bake muri bo nibo bafite umutima ukomeye ubaha gutekereza ko bashobora gutera imbere bakoresheje kuba bahumeka umwuka w'abazima bityo bagafata ubuzima bwabo nk'igishoro cyabateza imbere ukuri k'ubuzima ni uko iyo ugerageje kuganira na bamwe mu bantu bamaze kugira icyo bageraho mu butunzi ndetse n'imibereho myiza mu buzima ibanga bazakubwira ni uko burya iterambere rihera mu myumvire kandi ridashingira ku icyo ari cyo cyose usibye ibitekerezo bizima mu kiganiro ejo uyu munsi tubahishiye inkuru y'umusore watangiye ubucuruzi akoresheje ibiceri magana atatu ese uyu musore ibi biceri yabikuyehe yabibyaje ute se umusaruro ku buryo magingo aya afite iduka risendereye ibicuruzwa mu gasantere k'iwabo reka ibi byose tubararike kuza kubikurikira muri ikiganiro ikiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika njye mwumva ubasuhuza kandi ubaha ikaze muri iki kiganiro nitwa mizero crispin
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu rubyiruko abenshi bashaririwe n'ubuzima abandi bararizwa n'ubushomeri kandi nyamara bafite imishinga bateza imbere ariko buri gihe ugasanga bashinja amikoro ko ariyo aza ku isonga mu mbogamizi ziba zitira gutera imbere inshuti bakunze b'ikiganiro ejo nimunyemerere tubanze twumve icyo urubyiruko batekereza ku iterambere ryabo kuri mikoro y'ikiganiro ejo mu biganza bya david hitimana ese utekereza ko urubyiruko rukeneye iki kugira ngo rutere imbere urubyiruko baradusubiza mu bitekerezo byabo
saba kugira ngo ubishyire mu mutwe wumve ko ikintu cyose ushaka uzakigeraho kubera umutwe kubera ubwonko ufite gutera imbere rwose ni ibintu byoroshye upfa kuba ufite mu mutwe hazima
ndabona biterwa na kapito afite kuko abantu benshi bafite ibitekerezo ariko nta mafaranga rero igihe amafaranga yabonetse umuntu ashobora gukora kandi agatera imbere rero ikintu numva rero nta kintu wakora kuri iyi si udafite amafaranga rero ikintu numva- navugaho urumva ngewe nta mafaranga rwose nta- washora iki se gushora ibitekerezo nta- ba- nta muntu utagira ibitekerezo ariko amafaranga yo aboneka hakeya bisaba kuba ufite ibintu byinshi kubera yuko kera nka sogokuru baheraga ku bintu byinshi eh, tukabona aricyo cyatumaga batera imbere Eh, ushobora nko guhera ku bihumbi nk'ijana kujyana hejuru Eh, ma aho ngaho nyine Eh, ubu ngubu nta kintu tuba dufite cyo guheraho kugira ngo tubashe kuba twatera imbere kugira ngo umuntu atere imbere icya mbere ni ukuba umuntu afite ubwenge buzima bubara ikindi cya kabiri umuntu akaba afite igishoro gifatika nko muri iki gihe urabona ko utagira udufaranga dukeya ngo ubone igishoro cyo kugira ngo wakwi- witeze imbere Byu- byaterwa n'umushinga waba ugiye gukora ntabwo waba ugiye korora inkwavu ngo ushenere ibihumbi senkani ariko wenda ugiye gushora nko mu ibaro ry'imyenda ibihumbi mirongo itanu wabishora mbona kugira ngo umuntu atere imbere bisaba kuba afite fondasiyo swate se yaba afite nk'ababyeyi bifashije imiryango ikomeye ikaba wenda yaramuzigamiye cyangwa yaramuteganyirije ku buryo nawe mu gihe azabasha kugira ubwenge yagira icyo akora yahera kuri iyo baze akaba yabasha mbese kugira nawe icyo akora gifatika cyangwa se nanone ukaba wenda waba ufite ba bantu b'abajyanama ba hafi muri ba bandi babashije kwiteza imbere wenda se ba- nabo bafite ibyo bazamukiyeho bitewe n'ukuntu bagiye bizigama uwo muntu akaba yaguha inzira cyangwa se yaguha ubujyanama bwagufasha nawe mbese ukaba wagira icyo uzamukiraho ariko mbona ko nyine n'ibisho- ibyo bishobora biba bikenewe ntabwo watera imbere udafite ikintu gifatika mbese waheraho biba bigoye cyane
nk'uko bamaze kubigarukaho urubyiruko rufite byinshi byo gukora ariko bategereje ibitangaza mu gishoro batazi aho kizava barumva ko bakeneye ibi na biriya mu bushobozi runaka ariko ntibazi nabo ubwabo aho bakora ibyo bintu bakeneye kugira ngo bashyire mu bikorwa imishinga yabo inshuti bakunze b'ikiganiro ejo turifuza ko mudusangiza ibitekerezo ku iterambere ry'urubyiruko insanganyamatsiko turi kuganiraho uyu munsi ese ubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rwishakemo ibisubizo by'ibibazo rufite mu iterambere ryabo ubwabo kuri facebook na instagram twashyizeho ifoto muri budusangizeho ibitekerezo byanyu ni ifoto igaragaza ibicuruzwa biri mu iduka rifite inkomoko ku biceri magana atatu gusa ariko kandi mwanatwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ubu ni uburyo twabashyiriyeho bubafasha kugira uruhare muri iki kiganiro muri ubu buzima buri muntu by'umwihariko urubyiruko agira inzozi z'icyo yifuza kugeraho ariko burya niba bamenya icyo bashaka kandi bagahatana kugeza bakigezeho inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ni munyemerere twumve inkuru y'umwe mu rubyiruko wakuranye inyota yo kuzaba umucuruzi ni mu karere ka rulindo iduka riherereye mu murenge wa mbogo akagari ka bukoro umudugudu wangira amazi mu karere ka rurindo rihoramo urujya n'uruza rw'abaguzi ni iduka risendereye ibicuruzwa ibikorwa mu nganda bifunze mu mapaki ndetse n'imyaka yasarowe mu murima ndabona ibitoki n'imyumbati bihejeje mu mfuruka imwe ibishyimbo ibigori bidaseye hamwe n'ibindi binyampeke bipakiye mu mifuka y'ikirojana mu yindi nguni iri duka urebye ibintu biryuzuyemo biragoye kwemera ko inkomoko yaryo yabaye ibiceri bitatu by'ijana ijana ubwo ni amafaranga magana atatu gusa nyiraryo jean batiste w'imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko aribuka uko byagenze mu rugo baje kumpa ibiceri bikeya ngura urukwavu eh barabimaye kumwe baha umwana amafaranga ngo wenda najye najya mu misarye agakati cyangwa se akabombo bayama nkagerageza kuyabika kuko wenda nabonaga abandi bana turi mu rungano najyayo bakambwira bati dufite urukwavu wenda ni iwacu baruduhaye ngewe nkabona iwacu wenda ntago bama naruhari navuga ngo nanjye nimbona amafaranga nzarugura ngira amahirwe mbona mfite ibiceri magana atatu magana atatu njya mu isoko nyagura urukwavu Eh, ndaruragira rurakura rumaze kuba rukuru ndagenda abandi bana tungana baniza igipfizi ndushyira ku gipfizi rurabyara rumbyarira ibyana byinshi rubyara ibyana umunani nazireba nkumva biranshimishije nkumva ni byiza ko nazagera ku kindi kintu nyikuye ku nkwavu kuko nabonaga ninzigurisha ziramfasha zikagira ikindi zingeza inkwavu yazishyize ku isoko ariko asigarana nyina kugira ngo ajye akomeza kuyibangurira yagura ubworozi bwe udufaranga yakuye muri izo nkwavu yari amaze kugurisha yaguzemo utubombo n'ibisuguti atangira gucuruza ikarito uko iminsi yagiye yicuma yatangiye gufatanya ubworozi ubucuruzi ndetse aratubwira noneho ariko ubwo no mu rugo icyo gihe nahinga pavuro na beterave zikabamo amafaranga mfasha muri bwa bucuruzi ubwo byose narabivangaga byamfashaga gutuma nta mwanya mpfusha ubusa igihe cyose buri isaha ku isaha nabaga mfite ikintu ndi bukore nta mwanya wo kujya kwicara nko ku muhanda nk'abandi nagiraga ku mwanya nawubonaga mu kazi nkaganira n'abandi ndi mu kazi ibyo byose yabikoraga ataragira aho akorera hahamye ngo ashinge iduka rye birumvikana yacuruzaga ku minsi isoko ryaremye gusa ariko we yifuzaga gukora buri munsi kandi atuje aha aribuka uko yabigenje noneho ngerageza kuvuga ngo ngiye gukodesha inzu nimara gukodesha inzu njye nkora umunsi ku munsi kuko ubu ndi kubona ko ibintu biri kugenda neza noneho bwa buhinzi na bwa bworozi mbashe kubikontorora byose buriya iyo umuntu yamaze kubona fondasiyo nibwo abasha kugira ibindi yubaka bigatera imbere magingo aya jean batiste usibye iduka ry'ibicuruzwa afite mu myaka ibiri ishize yashinze urugo yubaka inzu mu mudugudu yiguriye ndetse kandi afite imbyeyi imuha umukamo ibyo yaciyemo byose hamwe n'imbogamizi yahuye nazo hari isomo byamusigiye iya imbogamizi kugira ngo uzirenge ni uko ugira ibyo wigomwa muri zo wa mbogamizi wahuye nazo zikakubera isomo noneho kugira ngo zikubere ikibazo ubundi ikintu nabonye kirazira kugira ngo wigire muremure wisimbukuruze ushake kujya mu ntera utari wageramo ahubwo ikiba cyiza ni ukwiyakira uko uri ukagerageza guhera ku mwanya wawe ubona urimo ugakoresha ibiringaniye nawe nubwo jean batiste amaze kugira ibyo ageraho ntabwo arashira inyota yo gutera imbere birushijeho kuko kuri we ibanga ry'ubuzima bwiza ni umurimo cyane gukora ufite intego biba byiza kuko nkanjye ahanini nakoraga ndavuga ngo ngere kuri kiriya e, ariyo mpamvu n'aho ngeze na n'ubu ngikunda umurimo kuko noneho aho ngeze nta kuruhuka ngira binsaba gukora umunsi ku munsi kuruhuka ubwo ni nijoro ngiye kuryama kandi n'umuntu iyo aryamye yicaye aratekereza ubwo ubuzima bwanjye ni ugukora cyane nita ku murimo nshyira umurimo imbere
reka twizere ko iyi nkuru ihwitiye bamwe mu rubyiruko bifuza koko gukora ariko imbogamizi ikaba amikoro cyangwa se igishoro inshuti bakunze b'ikiganiro ejo namwe turifuza ko mudusangiza ibitekerezo byanyu ku iterambere ry'urubyiruko turi kuganiraho uyu munsi kuri facebook na instagram twashyizeho ifoto muri budusangizeho ibitekerezo byanyu ni ifoto igaragaza bimwe mu bicuruzwa biri mu iduka ryabayeho kubera ibiceri magana atatu gusa ese ubona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rwishake imisubizo by'ibibazo bafite mu iterambere ryabo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nayo ni nimero mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi ubundi mukagira uruhare muri iki kiganiro mu gihe mudusagiza ibitekerezo byanyu mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubande nayo mukunda cyane ariko hagati aho umuhanzi Riderman adufitiye ubuhamya agira ati ntimutinye burya amadayimoni aramuka ariko ntago aryana
hakurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo shapitire ya mbere ndamye muri hoteli ntuje hinjira umukobwa azasakuza ngo yahunze yambaye minizi imwe bitanyambara ubunuze nkimubona mbona imyumvire tutayihuje marayikumba amata mwana ntukora iryo shyano dayimoni itinagucikura buri bono intambara mu mutima murye cyangwa mpunge ibyiyumviro mu mutwe biraza ari ikivunge fungura akabati mvanamo ibirahure nari keri nari mbitsaho icupa ryuzuye ubwo njye nasoma nkumva ndiho nsindwa dayimoni itirya umwana maniga nta shida nakuraje nyinshi fungura akabati diregite mvanamo bibiri y'umwana mba ndayimweretse nti ntibyuri mwiza gusa yeza ararenze taha ntagukunda ngasigara imana imbenze biyaci ziramoka ntiziryana Popopopo. ziramoka ntiziryana dayimoni ziramoka ntiziryana nibyo rwose ziramoka ntiziryana nibyo rwose ziramoka ntiziryana ntimutinye ziramoka ntiziryana mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mitima yacu hahoramo intambara icyiza n'ikibi bihora birwana maze bitewe n'icyo duhisemo icyiza cyangwa ikibi kikaganza hitamo neza twubake isi nziza
nimugire amahoro inshuti bakunze b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana aha abantu afite umugambi wo kubwira mbabazi bakavirwa hejuru n'iruhiza bakajya aho bazabana ubuziraherezo ariko se bahu mbabazi we ibi yaba yarabimenye aha yibereye mu kazi
mbaba ndashaka umupime mizure ubundi ndodere ikabutura ya pacanga nzajya nambara muri wikendi ngiye kurya abana Dagowe none Hey.
upacanga pacanga cyose kandi noneho ni ibiki Mm, mm, mm. ntayo uzi kugiye kurya abana Mm.
ariko noneho abana b'ubu mwabaye mute koko mbaba pacanga ni kukubwira ndashaka ufate udupande twose tw'ibitenge bya bindi byose byagiye bisaguka ubundi uduteranye unkoreremo ikabutura nguhita unambwira ngo nangaye nguha yavanse
sa ibitambaro byo rwose ndabifite Hmm.
hanyuma rero uransigira ibihumbi bibiri magana atanu nuza uje kwifata uzanyongera ibindi bibiri magana atanu waretse se nkayaguha yose ubundi narinda ngenda nkanayarya reka nyaguhe ariko gakuru ubundi amafaranga uyakura hehe ko nzi ko uri umunyeshuri mu rugo barayampa ngo reka kumbeshya gakuru hari amakuru mfite ariko ubundi tubwizanye ukuri ko nzi neza ko uri umunyeshuri aya mafaranga uyakurayo nyamara rero njyewe ibintu urimo simbizi umva sisita waraye ha wanze kubyemera wowe mpima ngende ningaruka nzakubwira fureshi ukuntu ibintu bimeze
nyamara rero gakuru iyi myitwarire yawe utangiye si myiza uzajya umenya ko turi impunzi kandi rero tugomba kwitwararika
mwakoze rero kuba mwageze hano mu gihe twari twumvikanye Mm.
uretse gakuru na mbabazi ntari kubona mbabazi we nta kibazo twavuganye yiteguye kuzadufasha
ninde wabuze impamvu ya gakuru ngewe ntayo nzi gakuru we nkeka ko mubo tuzakorera ubukangurambaga nawe azaba arimo kubera ko ntagishaka kunyumva Mm. n'ubu namunyuzeho ngo tuze ambwira ko nta kanya afite yagiye gushaka bora Boro Okay. ziriki se kandi ibyo nta kibazo reka turebe mm, ah, habana wowe nk'umuntu mukuru uzajya kwa papiyasi mu rugo rwe rwa kabiri mbabazi na minyone bazajya iwabo wa gakuru mbegeti wowe uzajya kwa habana dore ko banakwishimiye nanjye rero nzajya mu muryango wo kwa soronga none se ubu murabyumva mute urakoze abijo mu by'ukuri ntibyoroshye Eh.
mwese mwumve ko uru rugendo dutangiye rukomeye Eh, rurakomeye.
Eh, cyane cyane nkanjye uzajya kwa papiyasi ntugusenga cyane rwose abandi nabo mukamenya uburyo bwo kuganiriza abantu bakuru ese ko mutashyizemo n'abazazi wacu
minyo karame icyo kibazo ubajije ni cyiza kandi kiroroshye Aha ni cyiza nawe uzajya ugenda ubaganiza gahoro gahoro kuko niturangiza iyi miryango duhisemo tuzajya no mu yindi Eh.
Eh.
Mm. reka rero twibukiranye ibyo tuzavugaho
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika Oh, witinya, oya witinya, shira umutima mu nda kuko nanjye izo mpanuro nizo zanjye iz'undi we ohumura yes nitwa andi bumuntu ndi umuhanzi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm stay in touch
amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatube sangira ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato turabagezaho ikiganiro